iyi n'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi nayo mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatanu aloyizi bigirimana nije ndemesheje ibi biganiro byo muri kano kanya ni ubukwe mu bundi aho rwose ni ubukwe ni ubukwe ntubukwe Ni gusa amatoranye ubukwe, ni ubukwe ni ukuvuga ngo iyo umuntu atora umuntu yihitiyemo abazi icyo azamugezaho ni nk'uko umubibona umugeni mbese yari amagize umukwe we akavuga ati byanze bikunze he, niwe tuzabana akagari nta bije kagira ariko uriya bije yi- ya mbere ni abaturage ibi bikoresho urabona ko nta nta byaguzwe cyane birimo iyi mikeka izi ntebe ameza indabyo twagiye tubikura mu ngo zacu abo ni abanyarwanda baba imbere mu gihugu bariko basobanura uko imyiteguro y'amatora ya perezida w'igihugu yariko iragenda ejo ku wa kane mu rwanda amatora ni kuri uyu wa gatanu ariko abanyarwanda baba hanze y'igihugu bo batoye ejo mu kanya turabashikiriza uko amatora yagenze mu bihugu bimwe bimwe duhereye hano i washington dc amakuru ahanini yibanda kuri ayo matora yo mu rwanda ni mu kanya rero mu makuru yo mu biyaga binini ariko imbere yaho ndabona rosine munezero yiteguye kubanza kutubwira make mu yavugwa irya nino ku isi rosine umwanya n'uwawe
urakoze aloyize mwaramutse mwese aho tuzindukanya kuri radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika aho leta irongowe na perezida donald trump wa amerika yatangaje ko igiye kongereza imfashanyo yari iherutse guhiga ibihugu vya etiyopiya na kenya ingana ni miliyoni ijana na mirongo itandatu n'icenda z'amadolari y'abanyamerika ni mu ntumbero yo gutabara abasinzikajwe n'uruzuba rwinshi ruri muri ivyo bihugu muri kino gihe ibiro vya amerika bijeje iterambere ku isi usaid bitangaza ko muri iyo mfashanyo imiliyoni ijana na mirongo itatu na zitandatu z'amadolari zizohabwa etiyopiya nayo imiliyoni mirongo itatu na zitatu z'amadolari zikahabwa kenya izo mfashanyo zizokoreshwa mu kubaronsa ibifungurwa byihuta imiti hamwe no kwivuza USAID ivuga kandi ko abanyagihugu ba Ethiopia bashika ku miliyoni umunani bakeneye gutabarwa vyihuta ngo mu gihe bitogenda uko abenshi mu bageramiwe bagashobora kuzota izabo bagahunga USAID irongera ikavuga kandi ko igihugu ca Kenya abashika ku mu- ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atandatu bugarijwe n'ibibazo bikomeye byo gufu- kubura ibifungurwa inyuma y'umunsi umwe perezida donald trump wa amerika asohoye ingingo zijyanye no kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira ku butaka bwa amerika abashinga amateka b'abarepublikani bashize ahabona amategeko ajyanye n'umutekano ku mipaka mu ntumbero yo guhagarika abimukira binjira batemewe n'amategeko kuri uyu wa kane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umukenguzamateka john Corin- cornyn aserukira leta ya Texas yatangaje ko abajejwe gucungera imbibe za Amerika bategerezwa kumenya neza uburyo ibintu vyifashe bakongera bakaba bafise ubushobozi bwo gucungera urubibe rugabura Amerika n'igihugu ca Mexique iyo nteguro y'iryo y'iryo tegeko yatangajwe na Corin Cornyn Ito- izotanga amafaranga aharurwa mu mamiliyaridi y'amadolari azoba agenewe kongereza igitigiri cy'abajejwe gucungera imbibe no kongereza ibikoresho bihanitse ku mbibe kugira bahagarike abimukira binjira muri amerika batemewe n'amategeko muri siriya mu ntara zimwe zimwe kuri uyu wa kane habaye guhagarika intambara nk'uko vyatangajwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abaharanira hagati y'akazi na muntu ni agahengwe ga- katanzwe mu ntumbero yo guha akaryo abanyagihugu kugira bashobore gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose ishyirahamwe ry'abaharanira hagati y'akazi na muntu muri siriya risanzwe rikorera mu gihugu cy'ubwongereza ryemeje ko ako gahengwe kubahirijwe n'impande zose Abanya- abanyamakuru batangaje ko amasoko amasoko nako yasubiye kugurura abana bakaba bagendera amabarabara y'igisagara ca Homs ahari hamaze igihe hari ingwano y'urutavanako amashiramwe y'abagira neza hamenyesha ko ako gahengwe kazofasha kandi gushikiriza imfashanyo abayikeneye mu ndwi heza abategetsi mu gisirikare c'Uburusiya n'abarwanyi bakorera aho muri Siriya niho batunganya ibijyanye n'ako gahengwe umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya Igor Konachenkov yatangaje ko akarere kaga- kagiye kubonekamwo agahengwe gasanzwe kabamwe abanyagihugu bashika ku bihumbi ku gihumbi ku bihumbi ijana na mirongo ine n'indwi vy'abanyagihugu umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu arikekwa ko ibyaha vyo kurya ibiturire inyuruzwa ry'amatungo hamwe no kuba atabaye mwizigirwa mu madosiye abiri avugwamwo itangwa ry'igiturire abajejwe gutohoza gukora amatohoza bamaze amezi atari make babaza ibibazo Netanyahu basohoye urwandiko yamara rutemerewe rutemerewe gushirwa habona n'ibimenyesha makuru Netanyahu arahekana ivyo birego vyose bimuriko umuvugizi wiwe yatangaje kuri uyu wa kane ko Netanyahu ahirwa muri kino gihe n'abarondera guhindura intwaro umuvugizi wa Netanyahu amenyesha ko ataco bizoshikako bivuye ko yagirizwa ivyo yagirizwa atari vyo muri Afghanistan abantu bane baguye mu gitero cakozwe n'umwiyahuzi w'umukamikaze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane igitero caje kigana imiduga yaritwaye inteko mvamakungu ziri, ku, ziri kumwe n'abasirikare b'igihugu ca Afghanistan zikorera ku murwa mukuru i Kabul ivyegeranyo bivuga ko ico gitero cahitanye abanyagihugu batatu hamwe n'umwe mu basirikare mvamakungu wo mw'ishirahamwe OTAN nk'uko vyatangajwe n'abasirikare babategetsi b'abasiri- b'igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika n'igitero kibaye inyuma y'umunsi umwe habaye ikindi gitero cyahitanye abasirikare babiri ba Amer- leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bane bakomeretse igihe imiduga barimwo yo mu ishyirahamwe OTAN yagwa mu mutego mu gisagara ca Kandahar muri Afghanistan.
urakoze rosine munezero iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete we we we akadomo radiyo yacu voa akadomo kome nayo abadukurikiranira kuri facebook mwandika voa radiyo yacu mu ijambo rimwe amakuru yo mu biyaga binini tuyahereye mu burundi ibiharuro by'ubwicanyi no gushaka kwica byaragabanutse mu gihugu mu kwezi kw'indwi guheze byavuye kuri mirongo itatu n'indwi mu kwezi kwa gatandatu bija kuri mirongo itatu na rimwe ibyo byashyikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'uburundi ejo ku munsi wa kane ariko ashikiriza ingene umutekano wari wifashe mu kwezi kw'indwi kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni inkuru ya evariste nziko banyanka umutekano wariyongereye mu gihugu mu kwezi kw'indwi guheze pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushiranganji bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi yabishikirije agafatira ku biharuro by'ubwicanyi no gushaka kwica tentative d'assassinat bwagabanutse agereranije no mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka nyene ibyaha byakozwe byavuye ku gitigiri cy'amajana atandatu na mirongo ibiri na kimwe muri ruheshi bimanuka ku ijana na mirongo itanu na kimwe muri mukakaro bisigura ko byagabanutse ku bice mirongo ibiri na bine n'uduce dutatu ku ijana ubwicanyi no kugerageza kugandagura abantu byavuye kuri ku nshuro mirongo itatu n'indwi bija kuri mirongo itatu na rimwe ubusuma bukabije bwavuye ku gitigiri c'amajana atatu na mirongo itanu na kabiri buja kuri mirongo ibiri na gatandatu ivyo kunyuruza abantu vyari vyibonekeje inshuro zine muri ruheshi ntivyabaye na rimwe muri mukakaro gufata abantu ku nguvu vyibonekeje inshuro indwi gusa muri mukakaro mu gihe muri ruheshi vyari vyibonekeje inshuro mirongo itandatu n'indwi ivyaha bijanye n'amabi afatiye ku gitsina eh, hibonekeje ivyaha cumi na, na kabiri mu gihe muri ruheshi vyashitse ku gitigiri ca mirongo itanu n'indwi ubwononyi bukabije buva kuri mirongo ine na kane eh, buja kuri gatatu gusa naho biruko umuvugizi w'umushikiranganji bw'umutekano avuga ko hari ibindi vyaha vyiyongereye mu kiringo c'ukwezi kw'indwi guheze muri ivyo vyaha Pierre Nkurikiye avugamwo ivyo gutera ibisasu ntezwantoki mu bibanza bitandukanye hari nko gutera ibisasu ntezwantoki vyibonekeje inshuro ndwi mu gihe muri ruheshi vyari vyibonekeje rimwe gusa icaha co guturira imiriro ya nyakanga cavuye ku gitigiri c'indwi kija kuri mirongo ibiri abiyahuye bashika indwi muri mukakaro mu gihe muri ruheshi atanumwe yamenyekanye ko yiyahuye gutega imitego ku mabarabara vyibonekeje inshuro zitatu mu gihe muri ruheshi ata vyari vyabaye igisasu ntezwantoki catewe igenekerezo rya cenda mu kakaro ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ahitwa ngoro umutumba shinya muri komine ya gatara ntara ya Kara- ya kayanza aho abantu batanu bitavye imana abashika mirongo ine na batatu bagakomereka abantu ndwi bavyagirizwa barafashwe barashikirizwa ubutungane ibisasu ntezwantoki bibiri vyatewe muri zone ya bwiza iri mu gisagara ca bujumbura mu majoro yo ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na gatandatu mu kakaro ku kirindiro c'abapolisi b'igihugu c'uburundi no mu bunywero bita ku bajandarume aho hakomeretse abantu cumi n'umwe uwavugira ubushikiranganji bw'umutekano ashikiriza ko abantu batatu bakekwa mu iterwa ry'ayo magerenade bafashwe ku mvo z'amatohoza Pierre Nkurikiye akavuga ko n'abandi bariko bararondegwa umutekano wo mu mabarabara nawo nyene warahungabanijwe mu ntara ya Muramvya n'abo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yita basuma bitwaje ibigwanisho akagwi k'abasuma bashikandwi bitwaje inkoho zibiri zo mu bwoko bwa karashinikov karateye ku mutumba gaharo uri muri zone nyarucamo komine bukeye intara ya muramvya mw'ijoro ry'uwa cumi na kabiri mu kakaro ibihumbi bibiri na cumi n'indwi izo nkozi z'ikibi zarakomerekeje umuntu umwe ziriba ibidandazo bitari bike mu tuzu tw'idandarizo tw'aho hantu ubu zarafashwe zirashikirizwa ubutungane umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano ashikiriza ko muri kuno kwezi k'umunani ubushikiranganji avugira buzokora ibishoboka byose kugira bugwanye ubwicanyi bukorwa n'abitwaje ibigwanisho ibiturire n'urudandazwa urw'amagendo abatunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kunywa no guhingura ibyayuramutwe hamwe no gukurikiranira hafi abagize urwego rw'umutekano evariste nziko banyanka bujumbura ijwi ry'amerika tuve mu burundi dusimbire mu rwanda mu gihe mu kanya kari imbere kuri wa gatanu abanyarwanda bari mu gihugu ariho bahava bitabira amatora y'umukuru w'igihugu abanyarwanda bo baba hanze y'igihugu ejo ku wa kane niho bitabira ayo matora mugenzi wacu ernest ugeziwe yari yakubitiye ku biro by'itora biri hano i washington dc atubwira ingene yasanze byifashe muri leta zunze ubumwe za amerika twahereye hano i washington dc ahari ibiro bikuru by'itora bihagarariye ibindi biro icumi biri muri leta zigera ku icyenda za hano muri leta zunze ubumwe za amerika tukihagera ahagana ku gicamunsi twahuye na bamwe mu bari baje gutora ndetse abenshi binjiraga bagatora bagahita bataha kugira ngo basubire ku mirimo yabo twaganiye na konsolata gasasira umunyarwandakazi utuye muri leta ya maryland nawe atubwira uburyo yakiriye iki gikorwa ndetse n'uburyo yakiwe kuri ibi biro by'itora nta kibazo nagize naje ngera ahangaha neza kuko nsanzwe mpaza sale de vote nayo biro de vote nayo yiteguye neza batweretse ibyo dukora babanza kureba amazina yacu dutanga ibyangombwa nuko batubwira uko dutora kandi ndishimye ko banapatisipye muri iki gikorwa cyo gutora umuperezida uzayobora u rwanda nizeye azayobora u rwanda neza njye nakunze kuba mu mahanga ubu ni ubwa kabiri ntora ntorera ahangaha muri ambasade Mm. Ah, urebye hano kuri ambasade hari abanyarwanda bakeya cyangwa se ubwitabire navuga ko ari bukeya ugereranyije n'uko ah, ahandi ku isi birimo kugaragara urabona bishobora kuba byatewe n'iki
akenshi ni kubera imirimo abantu bakora imirimo inyuranye urabona tuje duhura n'abantu bavuye richmond turazamuka ahangaha kandi urabona ko nta muntu wicara ngo ntiwamenya niba haje abantu benshi kuko uratora ukagenda donc abaje mu gitondo twe ntitwamenya ni bangahe baje Eh, ariko nzi neza nzi yuko nk'umuntu uba muri kominote y'abanyarwanda ahangaha muri washington mm, mu gice cya washington abanyarwanda benshi bariteguye kuza gutora twaganiye kandi na Elodie Shami ushinzwe itumanaho n'ububanyi n'amahanga muri ambasade y'u Rwanda akaba ari nawe uhagarariye ibi biro icumi by'amatora hano muri leta zunze ubumwe za Amerika atangira atubwira uko bihagaze muri rusange Um, duhagaze neza ibiro by'itora byose uko ari icumi uh, dufite um, ahantu icumi mu masitesi uh, icyenda harimo harabera amatora hose ubu ngubu bafunguye ndetse banatangiye ibikorwa by'itora ntabwo twamenya imibare exact y'abantu bahageze cyangwa se bamaze gutora kuko umunsi nibwo ugitangira urebye ariko hano uh, muri washington dc abantu basaga mirongo itanu bamaze gutora ariko twiteze kubona benshi nyuma y'amasaha y'akazi cyane ko uh, uyu munsi ari kwa kane abenshi bashobora kuba bari mu kazi
turebye mu rwanda hari indorerezi zitandukanye zihagarariye amatora ndetse na bamwe mu bantu bagiye bahagarariye aba- abakandida ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta hano muri amerika aho bimeze bite ko hano nta mu- nta ndorerezi twahabonye Eh, indorerezi wari kubyifuza wese cyangwa wari kubisaba wese yari kubihabwa uko amategeko abigena ariko ku kugeza uyu munsi nta muntu twari twakabona bari babidusabye yuko yaza kuba indorerezi hano cyangwa se aze nk'uhagarariye umukandida uwo ari we wese ah, niyo mpamvu nta mugeze mubona hano Mm, tugarutse kuri iyi santere y'amatora ku bantu batoye ni ibihe bibazo uri kubona birimo ku- kugenda biboneka nta bibazo kugeza ubu turabona kuri iyi santere cyangwa se nigeze numva ku izindi locations icyenda dufite Um, ikibazo wenda gishobora kuhaba ni uko haza nk'umuntu ushobora kuba atariyandikishije akaba ah, atabona uko atora ariko kugeza ubu ntabwo turahura n'ikibazo icyo icyo mugikemura gute umuntu wakoze urugendo rwe kandi atariyandikishije ariko akaba yifuza gutora ni inshingano za buri munyarwanda wifuza gutora kuba yagakwiye kuba yariyandikishije uwo utarabashije kwiyandikisha ah, unfortunately kandi akaba atari umuntu uri ku rugendo ruri official afite ibyerekana yuko yiyandikishije mu rwanda ahubwo uru- wenda amatora akaba amusanze hano ntabwo ari bubashe gutora biteganijwe ko muza gufunga ibyumba by'ama- iki cyumba cy'amatora ahagana isaa mbiri z'umugoroba Ah, muraza gutangira kubara amajwi ryari ese abanyarwanda bifuza kuba baza gukurikirana uko amajwi ari bo bari kubarwa biremewe yes kubarura amajwi biraza gukorwa ku mugaragaro nk'uko amategeko abiteganya Um, iki cyumba cy'itora kirafunga saa mbiri ariko n'ibindi byose nabyo birafunga saa mbiri z'ijoro bivuze ko kubera ah, amasaha atandukanye cyane cyane nk'abantu bari muri california biraza kuba bigeze isaa tanu z'ijoro hano muri washington dc nibwo turi butegereze tumaze ku ah, gukolekitinga ama- ama- ama- amajwi yaturutse mu masantere yose hano muri washington dc nibwo turi bukore consolidation ah, tugatanga imibare iri final ku um, ku bayitegereje i kigali tubibutse ko hano muri leta zunze ubumwe za amerika abanyarwanda batoreye mu biro bitandukanye by'amatora biherereye mu mijyi itandukanye ya leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya new york batoreye ku biro by'itora biri mu mujyi wa new york city muri leta ya california hari ibiro bibiri kimwe kiri sacramento ndetse n'ikindi kiri los angeles muri leta ya texas batoreye mu mujyi wa dallas mu gihe muri leta ya arizona batoreye mu mujyi wa phoenix muri leta ya michigan batorera mu mujyi wa grand rapids muri leta ya indiana batorera ahitwa south bend mu gihe muri leta ya maine batoreye portland ndetse na leta ya georgia batorera mu mujyi wa atlanta ntabwo ari muri leta zunze ubumwe za amerika gusa batoye kuko n'ahandi hose ku isi haherereye ambasade z'u rwanda hagiye haba ibiro by'amatora aha twavuga nka ottawa muri canada i paris mu bufaransa i londres mu bwongereza i nairobi muri kenya mu gihugu cya afurika y'epfo ndetse n'i buruseli mu bubirigi tukivuga kuri ayo matora abanyarwanda bo ku mugabane wa burayi nabo nyene ntibatanzwe aho mu bufaransa abatoye baruta abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ahitiye umeshamakuru w'ijwi rya amerika lucy umukundwa yari yakubitiye ku biro vy'amatora i paris ku murwa mukuru w'ubufaransa ejo ku musi wa kane abanyarwanda bari mu bufaransa bari mu bateye igikumwe bwa mbere ku rupapuro rw'itora ry'umukuru w'igihugu cy'u rwanda muri uyu mwaka mu biro by'itora biri mu mujyi wa paris mu bufaransa ku mugoroba abaje gutora ntibashoboraga kwakirwa icyarimwe mu cyumba cy'itora cyari giteganijwe bamwe bari bategereje hanze uhagarariye u rwanda mu gihugu cy'ubufaransa jacques kabare yadutangarije ko batunguwe n'umubare w'abitabiriye amatora babaye benshi ugereranije n'amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kugeza mu ma saa kumi n'ebyiri abitabiriye amatora bari bamaze kwikuba kabiri agereranije n'abari bamaze gutora kuri iyo saha ubushize ku rutonde rw'abategerejwe mu biro by'itora i Paris na Lyon mu Bufaransa hari abagera ku gihumbi na magana atanu mu Butaliyani ni ijana na mirongo itatu naho muri Esipanye ni mirongo irindwi ibiro by'itora bigomba gufunga saa tatu z'ijoro tariki ya gatatu z'ukwa munani uyu mwaka ku bakandida batatu bari guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hari perezida paul kagame w'ishyaka rya fpr wiyamamariza manda ya gatatu hari umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza n'umukandida wigenga mpayimana philipo uturutse mu gihugu cy'ubufaransa mu banyarwanda bo mu bufaransa bagaragaje kugira ubushake bwo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu hari nanone thomas nahimana wakumiriwe kugera mu rwanda kubera ko guverinoma y'u rwanda imushinja kuba yaba ashaka guteza umutekano muke mu rwanda amacakubiri no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi uyu padiri nahimana uhakana ibyo aregwa akomereje politike hanze y'u rwaanda yadutangarije ko abayoboke be batitabiriye amatora kuba ibiro by'itora biherereye kure cyane y'abanyarwanda batuye mu bihugu by'i burayi ntibyabujije bamwe mu banyarwanda kuva mu mijyi iri kure cyane denise uwamwezi wazanye gutora n'umufasha w'umufaransa yawutangarije ko asanga ari inshingano n'uburenganzira kuri buri munyarwanda wese ngo kuko kuba atuye mu mahanga bitamubuza kugira uruhare mu guhitamo abayobozi b'igihugu mu bitabiriye amatora harimo n'abafaransa bahawe ubwenegihugu bw'ubunyarwanda kubarura amajwi birahita bikorwa ibyavuyemo byoherezwe mu rwanda aho amatora atangira kuri uyu wa gatanu tariki ya kane z'ukwa munani rusiyo mukundwa ijwi ry'amerika i paris mu karere naho abanyarwanda baba muri tanzania ejo ku wa kane niho bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu cyabo abanyarwanda batoreye ku biro by'itora by'i dar es salaam ku murwa mukuru hamwe n'iya arusha umumesha makuru ry'amerika pierre claver niyo nkuru yari iya arusha kuva isaha imwe ya gatondo gushika saa cyenda z'umugoroba amasaha yo muri tanzania abanyarwanda hafi amajana ane biyandikishije bariko baritaba amatora y'umukuru w'igihugu cabo umwe mu batoreye yarusha yabwiye ijwi ry'amerika ko ari akanyamuneza kuri we kubona hawe ayo mahirwe yo kwitorera ugiye gutwara igihugu ciwe ndumva nezerewe cyane kubera ko maze ku wahiriza uburenganzira bwanjye mpabwa na demokarasi maze gutora umukandida umwanya wa perezida wa repubulika ndanezerewe rwose habaye byinshi byakozwe byiza ariko igikenewe cyane kurusha kandi twizeye ko umukandida uzatsinda amatora azakora ni ugushyigikira iterambere ryabonetse amajyambere mu buryo bwinshi wenda bavuga nko gushyira abagore mu nzego zose kandi byarakozwe ariko bikenewe no kongezwamo izindi ngufu ndetse n'ibintu byo gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu uwo mukandida nawe agomba kubihagararaho kuko amashanyarazi niyo atuma amajyambere aboneka muri tanzania cyo kimwe n'ahandi mu mahanga abakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ntibashitse kwiyamamaza naho biri uko daniel murenzi atwara urunani rw'abanyarwanda bose baba hanze avuga ko bamenye umwe wese mu bitoza n'imigambi yiwe twagiye tubona ababahagarariye hirya no hino bakatugezaho manifesto zabo wari umukandida urendepanda ari n'abandi babiri bafite amashyaka ku buryo buri munyarwanda wese uri mu mahanga azi n'inde munyarwanda azahitamo n'inde uzamubera perezida umukandida uzatorwa kuri uyu mwanya wa perezida wa repubulika twifuza yuko akomeza kongera ingufu muri diaspora kuko niho imbaraga zindi zubaka u rwanda ziri nyuma y'uko dufite intara eshanu mu gihugu natwe twibara nk'intara ya gatandatu iri hanze y'u rwanda hari bamwe batashatse ko amajwi yabo yumvikana bavuga ko amatora asa n'ayamaze guhera kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abanyarwanda basaba ko ibyirizwa shingiro rihinduka maze umukuru w'igihugu ahari akabandanya atwara ariko uyu wewe siko abibona ntabwo ariko mbibona gutora ni uburenganzira bw'umuturage wese ubwo rero kuvuga ko ibyo bintu wabikuraho ibyo byo nta ndumva nta reme bifite twabonye n'umwanya wo kubona abandi bakandida ibyo bavugaga ibintu bya demokarasi burya ni ukungurana inama n'abo ngabo baravugaga ukumva ukumva naho badomye urutoki ukaba nawe byagira icyo bigufunguraho ariko uzatorwa uwo ari we wese areba na ba bandi ibyo bavugaga noneho akaba yagira atya ahantu hamwe na hamwe akaba yagira ubugororangingo ashyiramo n'ubutwara urunani rw'abanyarwanda baba mu mahanga yunga muri iryo daniel murenzi avuga ko kabaye akaryo keza kuko hari n'abandi bakandida babiri bariko bayiganirwa icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu rero nyuma y'uko abanyarwanda umubare mwabonye watoye iriya tegeko nshinga ko ingingo yayo yahinduka ikemerera nyakubahwa perezida paul kagame gukomeza kwiyamamaza iyo tutora ijana ku ijana nibyo byari butume wenda ba bandi bandi babiri batari bwiyamamaza ariko kuba tutarabonye ijana ku ijana nubwo twari muri mirongo icyenda n'akanga hejuru byahaga undi munyarwanda wese utaratoye uri muri ya porosantaje ntoya kuba nawe yagaragaza urukundo rwo kuyobora igihugu nangwa ubushake namubajije ingene iyo byakira hamwe usanga uwo yatoye atari watsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu ukuyeho ko bitashoboka ariko urumva nyine kiba gisekeje kenshi kugira ngo umuntu ahitemo ahitamo icyiza kimubereye kandi ukabanza ugashishoza uti icyo nhisemo ntikizansebya mba yuko kuri ngewe kitaba kuko numva mfite icyizere yuko igikorwa nakoze cyagenze neza kandi kizanezeza ibiro by'itora bibiri nibyo byari byashyizweho kimwe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ikindi i Arusha aho i Arusha hahoze hari sentare mpuzamakungu icira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda muri mirongo icyenda na kane aho i Arusha kandi hari abagabo cumi n'umwe b'abanyarwanda badafite uburenganzira bwo gutora abo n'abahoze bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko bamwe muri bo nabejejwe n'iyo sentare abandi nabo nabarangije ibihano byabo ariko bakiri mu minwe ya ONU kuko batararonka ibihugu bibakira abo bavuga ko ivyerekeye amatora mu Rwanda bitabaraba abanyarwanda baba mu mahanga biyandikishije ngo batore barenga gato ibihumbi mirongo ine na bine bitekanijwe ko bizova muri ayo matora bizogira habona rimwe n'ibizova mu matora yo mu gihugu atekanijwe kuri uyu wa gatanu Pierre Claver nkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika imubandanya mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abanyarwanda bo mu karere ka kamonyi ejo kuwa kane babwiye ijwi ry'amerika ko biteguye gutora atangorane bamwe muri bo bavuga ko bazovyikorera atangorane abandi bakavuga ko kubera badasobanukirwa bizeye ko ababishinzwe bazobafasha gutora nk'uko bemeza ko basanzwe babatorera eric bagira ubuse jo kuwa kane yari aho i kamonyi kuraba uko imyiteguro y'amatora yari imeze muri rusange ikigaragara kuruta ni imyiteguro ku banyarwanda hirya no hino mu gihugu aho ijwi rya amerika yanyuze yerekeza mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka kamonyi byari bigoye kubona ahantu ibirango byamamaza amashyaka cyangwa amakandida runaka icyakora mu mujyi wa kigali nyarugenge twahabonye imodoka ebyiri n'inzimwe z'abantu ku giti cyabo zari ziriho ibirango byamamaza umukandida paul kagame w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ku biro by'itora imirimo yo guteguraho kuzatorera yaririmbanije ku kagari ka muganza mu karere ka kamonyi mu masaha ya mu gitondo
baramutse ndabona waba ukereye uratunganya ahazahabera ibikorwa by'amatora njye nitwaye erike ndi umunyamakuru ubu watangiye ryari ntangiye nimugoroba twaje ejo tubigera saa yine z'ijoro aho twari tugarukije tuba ducumbitse murateganya kubirangiza ryari baduhaye gahunda ya saa munani ko nyuma saa munani tugomba kuba tuvuyemo nko ku kagari ka ruyenzi runda ku kamonyi umva ibyo twasanze madame olive dusenge ategura n'igisobanuro cya buri kimwe twateguye uruhimbi ruriho ibikoresho bitandukanye hangara ibiseke inkongoro igisabo bigaragaza umuco nyarwanda iyo hajemo igisabo bihita bigaragaza ubworozi bw'inka igiseke kigaragaza se dukunda guhinga cyane amasaka ibijyamo ibigori n'ibindi bintu bitandukanye abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika nabo bari mu myiteguro umwe ku giti cye ariko bahuriza ku kuba icyari amatora y'umukuru w'igihugu ari ubukwe kuri bo ubu nyine twiteguye ubwo narabiteguye kuko nzaba nishimiye intsinzi ni ubukwe mu bundi rwose ni ubukwe ni ubukwe ni ubukwe gusa amatora ni ubukwe ni ukuvuga ngo iyo umuntu atora umuntu yihitiyemo aba azi icyo azamugezaho ni nk'uko umubibona umugeni mbese yarambagize umukwe we akavuga ati byanze bikunze niwe tuzabana ku mukecuru w'imyaka ibarirwa muri mirongo inani ntazi gusoma no kwandika ntabona neza kandi atsimbaraye kuzihitiramo umutegetsi umubereye ntabwo nzi gusoma no kwandika nabikubwiye ubwo uzabyifata mutera ujya gutora nzabyo fatamo neza ntawe uzanyobora ngo ngwino nkwere icyo utora oya kuko iyo hagize uko ufata akaboko akagutwara ubwo nyine agutoresha nabi noneho akagutoresha uwo utari gutora bigeze bagufata ngo utora ahangaha barakubwira noneho bakagufata akaboko ngo dore utora aha uwo nguwo ugufasha abamuzi biterwa nyine n'abayobozi babitoresha abakecuru bakabafata ngo tora tora uyu nguyu oya wintoresha uwo ndashaka atandukanye ariko na mugenzi we bombi mu karere ka kamonyi nawe ntazi gusoma no kwandika batora ko bazabinyereka ubusanzwe bajya babikwereka babigenza bate tubwira uko bigenda ubusanzwe tubwira uwo dutora tukamutora n'ubu rero witeze ko ari uko biri bugende ni bande babikubwira rero wenda tuba dufite udutorera kandi mbona ubona hose neza neza
uba banyeretse nyine niwe ntora abamukwereka ni bande ni ababa babishinzwe kubiyobora nyine biteganijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu tariki enye z'ukwezi kwa munani ku banyarwanda bari imbere mu gihugu atangira saa moya za mu gitondo akazarangira saa cyenda ku gicamunsi komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda iratangaza ko saa tanu z'ijoro abanyarwanda bazaba bamenye by'agateganyo ugomba gutegeka u rwanda nk'umukuru w'igihugu nibutse ko abahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri aya matora ari abakandida batatu hari bwana paul kagame ukuriye ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi bwana frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na bwana philippe mpayimana umukandida wigenga aha bagira ubusa ijwi ry'amerika ikamonyi mu majyepfo y'u rwanda radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo twayashyikirijwe na rozine munezero fatuma arimasi karara nawe niwe yashyize hamwe ibi biganiro ndabifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.